radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda aho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika mu karere ka kisoro muri uganda mudusange kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora naho kuri interineti turi kuri wa eshatu radiyo yacu viyewe akadomo komu ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma na bagenzi banjye dufatanije kuyabagezaho inzego z'ubutegetsi mu burundi zabujije abatekeraga abarobyi mu ntara ya rumonge gukomeza ako kazi turatumaze kuronka imanza nyinshi ingo nyinshi zasambuwe n'abo bagore kubera ko abagabo babo ntibari bagitaha mu ngo kubera ko bari baronse abandi bagore babafatira konsorateri n'itunga niburamatari w'intara ya rumonge rero twasaba badusubize mu kazi k'iwacu dufise umubiri kandi duhari turondera inzasiyo y'abana uronse n'igihumbi ukaronka na bwa budagara baguhaye uraruriye n'abana none nk'ubu turicaye dukora iki uwo nawe ni umwe mu bakoraga akazi ko gutekera abarobyi mu nkambi y'impunzi z'abarundi ya rusenda mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr ryahagaritse kwishyurira bamwe mu banyeshuri biga mu mashuri yisumbuye turanyarukira no muri tanzania kureba uko abageze mu zabukuru bijeje umunsi wabo mpuzamahanga ngarukamwaka aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato tugumane amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi abantu babarirwa mu magana bakwira imihanda mu mijyi itandukanye yo muri leta zunze ubumwe za amerika mu myigaragambyo yo kwamagana amategeko agabanya uburyo bwemewe n'igihe abakobwa n'abagore bashobora gukuramo inda muri leta ya texas haheruka gutorwa itegeko rigabanya cyane uburyo bwemewe bwo gukuramo inda no ku mpamvu hafi zose abashyigikiye ko bikorwa bazamuye amajwi cyane nyuma y'iri tegeko ryatowe tariki ya mbere y'ukwezi gushize hakomeje kugaragara ibitekerezo bigamije kurwanya ayo matwara muri kongere y'amerika mu gihe hasigaye iminsi ibiri gusa ngo urukiko rw'ikirenga rwa leta zunze ubumwe za amerika rutangaza umwanzuro warwo kuri iyi ngingo itavugwaho rumwe imiryango ikabakaba magana abiri y'abaharanira uburenganzira bw'abakuramo inda yatumye ku mpirimbanyi zayo zose ngo zumvikanishe amajwi yazo kugeza ku mpera zose z'igihugu hari hashize imyaka mirongo itanu urukiko rw'ikirenga rwa amerika rwemeje uburenganzira bw'abagore bwo gukuramo inda ariko kuva ku butegetsi bwa donald trump rugenda rwisubiraho ruherutse kwanga gutambamira icyemezo cyafashwe na leta ya texas runemera gusuzuma icya leta ya mississippi nacyo kiganisha ku kugabanya ubwo burenganzira imyigaragambyo yo gushyigikira uburenganzira bw'abakuramo inda yateguwe mu mijyi magana atandatu yo muri leta mirongo itanu za amerika amakuru ya hirya no hino ku isi tuyakomereze muri nigeria mu gihe virusi ya korona yakwirakwiriye muri icyo gihugu gituwe kurusha ibindi muri afurika ni nako ibivugwa ari byinshi kuri iyo virusi by'umwihariko mu bana ibyo byatumye umwanditsi w'umunyanigeriya yandika agatabo ko gufasha abana gusobanukirwa iby'icyo cyorezo n'uburyo bwo kwirinda kwandura eugene mukankusi niwe utubwiriye inkuru itsinda ry'abigisha ryageze mu ishuri rya leta abuja ryitwaje ibitabo udupfukamunwa n'imiti yica udukoko bazinduwe no kwigisha abana ibijyanye n'icyorezo cya virusi ya korona n'isuku ya buri muntu rakel kashamu daniel uyoboye icyo gikorwa bavuga ko kireba ubwonko bw'umwana n'umwanditsi w'umunyanigeriakazi kandi yashinze umuryango utagamije inyungu witwa beyond the classroom foundation yatangije iyo fondasiyo mu myaka cumi n'umwe ishize kugira ngo abashe gufasha abana bo mu miryango itishoboye babashe guhabwa ubumenyi mu mashuri cyakora avuga ko ubwo icyorezo cya virusi ya korona kibasiraga nigeria mu mwaka ushize byabaye ngombwa ko yibanda ku kwigisha abana uburyo bagabanya ibyago byo kuba bakwandura virusi ya korona yifashishije ibitabo bye igitabo cy'abana daniel yanditse kuri covid cumi n'icyenda yagihaye umutwe ugira uti there is a new virus in town bisobanuye hari virusi nshya mu mujyi ni igitabo kirimo amashusho y'amabara ajyanye n'amagambo byo gufasha abana kurushaho gusobanukirwa ibijyanye na virusi ya korona kirimo kandi n'utubazo ku musozo bifasha abana gufora igika cyangwa insanganyamatsiko igiye gukurikiraho porogaramu ya daniel imaze kugera ku bana babarirwa mu bihumbi cumi na bine kugeza ubu irimo gufasha gukemura ikibazo atari mu mashuri gusa ahubwo no mu matsinda ashobora guhura n'ingaruka za covid cumi n'icyenda kurusha ayandi guverinoma ya nigeria irimo gukora ibishoboka byose mu kwigisha abaturage kandi iragerageza kuvuguruza amakuru atari yo akwirakwira abayobozi banavuga ko ariyo atuma abantu batikingiza mu buryo bwihuse cyakora hagati aha umwanditsi denye azaba yabashije gufasha abana kugira imyumvire iboneye
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wa eshatu radiyo yacu viyewe akadomo komu mukurikire aya makuru kuri facebook na twitter muradusanga kuri arobazi viyewe radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuhere mu burundi mu ntara ya rumonge mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'igihugu hari abagore bakora umwuga wo gutekera abarobyi bakunze kwita abapishi ibikorwa byabo bimaze iminsi bibujijwe n'ubuyobozi bw'intara ubashinja gutwara abagabo ba bagenzi babo bavuga ko iyo abo barobyi bavuye mu kiyaga tanganyika badataha mu ngo zabo bagashima gucumbikirwa n'abo bagore babatekera gusa abo bagore babujijwe gukora akazi ko guteka bakuragamo ibibatunga baravuga ko ari akarengane eloge wili kaneza nkajewe nokubwira kuva icenda na gatatu nkitangura ubupishi gushika aho batuhagarije niho wari umurya papa niho yari mama isabuni umwo nyene kwigisha abantu umwo nyene uno mukenyezi mwatumubanyiriza ko aha muri komine n'intara ya rumonge mu mpanuka buciye uburengero bw'uburundi yakoze umwuga wo gutekera abarovyi kuva mu myaka mirongo ibiri n'umunani iheze aba bakenyezi bazwi ku izina ry'abapishi amenyesha ko bwari bwo buraro n'uburamuko bwiwe none atakigira uko abikika je n'ukuri ntakubeshe natanguye icenda na gatatu ngiye nahunga ngiye ikigoma ikibirizi niyo kazi nari mfise naho nyine mu kuyironka nayirondera mu vyaranje kubera nari nsigaranye umwana siwe wasiza muntanye ndakora gushikaho mpungushe mu bihumbi bibiri na kabiri ngaruka ngaho iwacu mu burundi igidutangajije ni ukubera ibintu vy'urunwarunwa vyagiye biravugwa mu bantu abantu baca baraduhagarisha muri ako kazi bavuga ngo twagiye gusambana twasambanye n'abarobyi nkajewe nokubwira kuva icenda na gatatu nkitangura ubupishi gushika aho batuhagarije niho wari umurya papa niho yari mama isabuni umwo nyene kwigisha abantu umwo nyene nakweretse umwana atiyiga yarageze mu wa gatanu kubera nkabura amahera ni rasiyo niceyeho agasabuni biki na esperance niremera uwundi mukenyezi w'umupishi w'abana bane yatanguye umwuga mu bibiri na gatatu yunga mu rya mugenzi we abana biwe bahevye amashure kubera atakironka uko barihira ico gihe je nari mfise imyaka mirongo ibiri ndanyamura kugeza naho ndose umutama arantwara nyamutama nawe arapfa ubu ndi uko nyene yansigiye abana bane abo bana bane bose ndabafise ngaho ariko rero ubu niho narose umubanga ansubiriza umwana umwe ku ishuri ariko abandi bose baricaye kandi ari abana b'abakobwa darian ishimwe nawe afise abana batatu yikuriye mu nda na babiri areze kuva akazi k'abapishi gahagaze ubuzima busa n'ubwahagararanye nako yagiye kwisanga atakundi yobaho atari kugurisha umubiri nironke uwo mubambuza ama ivyo bihumbi bibiri n'amajana ngahe nza gutangira abana ndamutora abana babandanye biga co tumvikana je ndafise abana babirukanye ku ishuri ndihira amahera yabo hama tuce duheza mugiyo mba mfise karya kazi nokwikubita harya nyene nkaronka amahera yo kubarihira nk'ubu nkaka kuva mu gatondo nta kintu kararya eh. ari mu mazu eh.
mwatuma na esperance basaba ko bene bagenzi babo bosubira kurekurirwa ukinjikira abarovyi nta bundi buryo dufise kandi ntidufise igidufasha amatongo yarazamye na, na tanganiki iyo oye ubu ni imyaka ibiri tutinjira mu itongo papa yari yaradusikiye none ubu twicaye uko nyene nta kindi dupfa iyo dufise rero twasaba kubera badusubize mu kazi kiwacu dufise umubiri kandi duhari turondera inzasiyo y'abana ubwo ivyo vy'uko vuga ati iyo baduguye kubera ubusambanyi uronse n'igihumbi ukaronka na bwa budagara baguhaye uraruriye n'abana none nk'ubu turicaye tukora iki nta mitayi dufise inzu zo gupanga wumva gute byose ni ibibazo ahubwo badutumye gukora nyabuhungu eh nyabumaraya je mfise abana batandatu uwo mbonye akambonera ikigongwe eba imana amajana angahe ca mpingurira akanusu k'ibiharagi harya abana bakaba bafunguye nuko nyene je nkaza gufasha abifitiye indimu zitatwawe n'uruzi nka bamwe ngaha ayi mamagaye nk'umwana wanje muto ukamuraba yahebye arabenje imishatsi kubera kwa gufungura nabi ikintu bodufasha ni ukuri izo nzego zo hejuru ni uko bodusubiza muri ka kazi kacu twarimo bazoba bakoze n'ukuri kuko atari uko oye tuza gusaba abo twimye twibaza ngo twarabahaye kandi bavuze yuko badukuyeho kubera ubusambanyi ahubwo ubu nibo baduteye ubusambanyi kuko sinzokwemera kuraza umwana w'uwanjye inzara iminsi ibiri iminsi itatu mbona umuntu ampamagaye ngo ampe igihumbi ngo nanjye ahubwo badutumye tuzohava tugwara n'umugera kuko izo ni indwara badurondereye kuko iyo bashaka ko tuzirinda izo ndwara bari kuturekera ku buzi bwacu bwa minsi yose konsorateri nitunga buramatari wa rumonge arakura abakenyezi ku nzira mu biganiro yaduhaye yemeza ko iyo ngingo ari ntasubirwamo ku mpamvu asigura tuba tumaze kuronka imanza nyinshi ingo nyinshi zasambuwe n'abo bagore kubera ko abagabo babo ntibari bagitaha mu ngo kubera ko bari baronse abandi bagore babafatira twafashe ingingo ko abagore b'abapishi umwuga tuhagarika mu ntumbero yo kubandanya tubumbatira amahoro n'umutekano mu ngo z'intara yacu ya rumonge rero bavyumve abapishi aho bari ingingo zafashwe ku neza ya bose bandanye bakora nk'uko bandi bakenyezi ubona bari mu masosiyasiyo bakora bakora ibitandukanye kugira ngo bashobore kwiteza imbere iyo nico tubahamagarira intara ya rumonge iri mu zifite uburinganire burebure cyane ku kiyaga tanganyika ikaba ikiyegetseko ku birometero hafi mirongo irindwi imiryango myinshi yo muri iyo ntara itunzwe n'ico kiyaga muri rusangi Eloge buri Kaneza ijwi rya Amerika urakoze Eloge Willy Kaneza tuve mu Burundi tunyarukire muri Tanzania aho ejo kuwa gatanu wari umunsi mpuzamahanga wagenewe abageze mu zabukuru uyu munsi wageze impunzi z'abarundi ziri muri icyo cyiciro mu nkambi ya Nduta iri muri Tanzania zugarijwe n'ibibazo nk'uko James Jovin umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri icyo gihugu yabibonye agiye kubareba inkambi ya nduta ituyemwo abageze mu zabukuru barenga gato ibihumbi cumi na bibiri majana atanu mu bitigiri bitangwa na haseri hafi y'igice cyabo nibo baronswa imfashanyo zikwiye ivyo bigatuma umwidogo mwinshi mu badashikirwa n'izo mfashanyo abatuye mu mazone ari kure y'ibiro nibo kenshi badashikirwa ku mpamvu y'uko baba abanyuma bigatuma bataronswa zimwe mu mfashanyo kubera zihera batararonka bamwe mu bahaye ikiganiro ijwi rya amerika basaba amashirahamwe yagenewe gufasha impunzi kwitaho cyane abageze mu zabukuru kugira babeho neza mu buzima bwo mu buhungiro twebwe mu bisanzwe bazeye twari dukwiye kugira icyubahiro twari dukwiye kugira icyubahiro na- kuko na twebwe ntitwisazishije nuko urabona bari bakwiye kugira ati badufashe baduhe nk'agafaranga tugure utu- utuntuzi tugure utushogoro urabona ko ndi umutama ngeze mu zabukuru none amashyirahamwe yoraba ko turi bimuga akaza aradufasha kimenga hakuru nicyo nosaba nosaba iyo mashyirahamwe ukurya urabona turya nabi urabona ibi- ibi- ibindi amakara nayo y'ubuzima nayo ara- agenda ameze nabi none ubumva ngaho ubuzima dufitanye dufise hano ni ubwahe ibibazo bifise vy'ubutama rero ngaharumva ndi nyamugenda ko kandi nkaba ndi kimuga mfise ingora y'inkorora nkarya n'iy'amafyigo izo ngora zirandembera ikindi kibazo gihambariye abageze mu zabukuru ni ibiribwa by'ubwoko bumwe kandi bidahagije baronswa iminsi yose impunzi zironswa ubushaza hamwe n'ifu y'ibigori gusa kubw'iyo mpamvu bisaba yuko bigurira ibyo bakabukanya ukutagira amafaranga nacyo kikaba ikibazo nyamukuru aha turabona mu batama batamakazi izo njya z'ubushaza yatugora rwose ni nko kubaza yuko ubushaza bukoboye hoho oya kweri none rero urumva co mbona bo amashyirahamwe yoza- yoza araraba ni ukubera udushaza baraduha udushaza tukaburya bubisi ivyo vyose rero urumva amashyirahamwe yoraba akaza aradufasha turabaze kera twari twaramenyeye kurya akanyama none ntako turya ntacyo dufise tukagura nk'uko bari bakwiye kubura bakaduhindurira uduharage none ntatwo ntiturya uduharage nta gatoke turya nta kumbati turya ubwo bugari nabwo bara- bwaratwankiye bamwe bamwe jewe ivyo mbona nasaba vyarivyo dukuguma ngaha nyine ku muhana twitwiziririye ngaha ntitukibasha kuza gukorera agahera oyaye agafaranga karakenewe mu gihe amakungu arimo guhimbaza umunsi wahariwe abageze mu zabukuru abo batuye mu nkambi ya nduta batera akamo leta ya tanzania yabakiriye haseri hamwe n'amashyirahamwe agenewe gutanga izo mfashanyo kubitaho cyane no kudasobanura mu gutanga imfashanyo dushaka leta ya tanzania tu- tugire ikidufasha natwe turahagorewe tubaduserukiye kandi ikibazo mfise nicyo n'abandi bafise kuko icyo kibazo sinabandi agifise jenyine n'abandi baragifise yuwe ni leta ya tanzania boraba uko batugira kweri natwe turahangayitse turagorewe nurumva tuzogira gute nimurabe ingene mutugira ibyo rero twebwe rero nk'icyo twosaba mm, leta ya tanzania niyo yomenya ukuntu yoyo irafite ubu wezo wo gufasha abantu ntitwobafashe uko tukabagenza uko kuko aba bantu barahahamutse ntacyo bafise niyo irafite ukuntu ifite ati abantu tubafashe uko naho biri uko umuyobozi yashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu ca tanzania sudi makibasi mu nama zitandukanye we yama yateye akamo amashirahamwe gutanga imfashanyo zisabwa ku mpunzi zose batarenze gusobanura kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika tuve muri tanzania tujye muri repubulika ya demokarasi ya kongo nanone mu makuru areba impunzi mu nkambi ya rusenda icumbikiye impunzi z'abarundi mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ababyeyi b'abana biga mu mashuri yisumbuye bafite impungenge ko bataziga nyuma yaho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr rifatiye icyemezo cyo kutishyurira abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye inkuru ya vedasite ngabo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu burasirazuba bwa kongo mu gihe hirya no hino mu mashuri yo muri repubulika ya demokarasi ya kongo ababyeyi bakomeje kwandikisha abanyeshuri ndetse no kubagurira ibikoresho by'ishuri byo gutangizanya umwaka mu mashuri y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri bamwe mu babyeyi bo mu nkambi ya rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itatu ntibazi ko abana babo bo mu mashuri yisumbuye bazajya ku ishuri kuri uyu wa mbere bitewe n'uko nta mafaranga yo kubarihira bafite savera nzabona impa afite abana babiri biga mu mashuri yisumbuye asanga ubuzima barimo mu nkambi butamwemerera kubona amafaranga yo kurihira abana amashuri jya ubu ku mezi atatu natanze ibihumbi mirongo ibiri n'umunani niyo natanze ayo ayo niyo mafaranga numvise badusaba rero nkanjye mvise abana babiri sinumva ukuntu mu itayi y'umwana umwe bampereza idolari cumi na zibiri sinzi ko nzokuramo ayo mahera nongere ndamuronderera ikamba mbiri zo kwambara ajya ku ishuri cyangwa niforome cyangwa n'amakaye nongere nkuremo n'amahera y'ishuri nongere ndonke na rasiyo yo kujya yiwe ntibikunda nkanjye mfise abana babiri ubu umwe no kumubwira azogumaho ubundi ndabe ko yobandanya aguma yiga kuko sinoshobora kurihira abana babiri shimira imana tade nawe ni umubyeyi wo mu nkambi ya rusenda aba muri site ya rurinda asanga kutishurira abana babo biga mu mashuri yisumbuye ariyo ntandaro ituma bamwe muri bo bahongiye inkambi ikibazo cy'uburezi bw'abana ngaha mu nkambi ya rusenda kabisa kirababaje rwose ku babyeyi bamwe bamwe nimba mubona ababyeyi benshi barihaye ihangiro ryo guhunguka ni uko hasi yari yavuze yuko itazosubira kurihira abana bo mu nkambi ya rusenda n'ubu rero ababyeyi bari muyabira bavuga ati mbega ko amashuri umwanya n'umwanya ashobora gutangura bizogenda gute bazorihirwa na bande iryo atari imwe baduhereza ibihumbi icumi n'icyenda n'amajana atanu biragoye kuba woyikora ko ukarihira umunyeshuri no kuyimugaburira mu ifunguro kuba uyu mwaka w'amashuri ugiye gutangira bamwe mu banyeshuri bo mu mashuri yisumbuye yo muri inkambi ya rusenda batazishurirwa na aseri ababyeyi n'abarezi basanga abana babo bazishora mu ngeso mbi kubera batari kwiga bizozana ikibazo bijanye n'abajene bo mu nkambi ya rusenda kuko ingeso mbi zizokwaduka ubusuma ibintu byinshi kubera ya okipasiyo bahora bajamo ku ishuri nzoba ikihari kiriya muntu wese azofata ingingo yo kwironderera ubuzima niyo mpamvu uzosanga ibintu byinshi bigiye byangirika kandi urwaruka rugize ikibazo n'igihugu kigira ikibazo kuko aba bana badashoboye kuza ku ishuri niho hantu hashobora kubazibira ayo makosa yose bashobora gukora mu gihe ibyo byose bitabaye ni ukuvuga hagiye kwaduka imico mibi haduke ibintu bidasanzwe haduka ubumaraya haduka ubusuma haduka ibintu bitari bisanzwe mu ikambi kuko bose bagiye kuja mu ibarabara umuyobozi wa seri muri repubulika ya demokarasi ya kongo liz kipam ahuwa mu ruzinduko yakoreye mu nkambi ya murongwe mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe yavuze yuko bitewe n'amikoro make ari muri haseri nta mafaranga yo kwishurira abana biga mu mashuri yisumbuye yo mu nkambi ya rusenda na murongwe iryo shirahamwe rifite mwumenya yuko umwaka w'amashuri wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri uzatangira muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuri uyu wa mbere tariki ya kane y'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe vedasite ngabo ku bwaradiyo ijwi rya amerika mu rusenda w'umutara kivuyeho mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc reka noneho tubagezeho ikiganiro mugenzi wacu frederic nkundikije yagiranye na bamwe mu barundi baba mu mahanga kijyanye n'uko bakiriye ibiganiro byabereye mu nama perezida w'uburundi evariste ndayishimiye aherutse kugirana n'abarundi baba muri amerika yasen antoine uba muri australia diomed misigaro uri mu rwego nyobozi rwa diaspora utuye nashville muri tennessee na marcel habyarimana uba i new york muri leta zunze ubumwe za amerika ari nawe dutangiriyeho uh, umukuru w'igihugu yaraduteye iteka uh, yaratugende hano new york uh, baradutumye gutumira abarundi bari ngaha hafi hanyuma twarabatumiye hanyuma hitavye abarundi benshi cyane rwose abari new york abashoboye kuza baraje turetse abava- ababa ngaha new york hariho ababa mu maeta duhu- du- duhana imbibe nko muri connecticut baraje new jersey baraje rhode island baraje hariho abaje bava muri maine hariho abaje bava california hariho abaje bava dallas hariho abaje bava arizona hariho abaje bava floride reka n'ukuri hari isinzi ry'abarundi kandi bose bari baje bafite igishika eh, cyo kubona umukuru w'igihugu ibintu by'imboneka rimwe bidashika kenshi ikibazo cy'ukuntu uh, mwakiriye ako kamo yateye reka tukigaruke ko mu kanya ndakikubaza ariko nagomba na diomede nawe nyine atubwire ukuntu yakiriye iyo nama reka icyo kiyago cyabaye hagati ya perezida w'uburundi reka n'abarundi baba cyane cyane muri leta zunze ubumwe za amerika turazi ko hariho n'abavuye muri canada bari babyitabye ariko diomede mwebwe mwabyakiriye gute mu kanya gatoya cyane rwose navuze ko mwebwe musanzwe mufite n'uruhara rukomeye cyane rwose mu ishyirahamwe ry'abarundi rya diaspora muri conseil d'administration rimwe mu- muyitwara duga ku ijambo mu kanya gatoya ego frederic murakoze namwe umengo narahababonye mwarabyikubise ariko nashaka kuvuga ko eh, nk'uko masera bivuze abantu bari baje ku bwinshi novuga ko bari gushobora no kuba benshi cyane kurusha ariko umunsi w'imbere buca ari ku wa gatanu ku wa kane ku mugoroba ikirere cy'i new york cyabaye ikibi indege nyinshi ntizashobora gushika ndazi abagenzi benshi bateza kuva muri za kentucky bateza kuva muri za dayton ohio mobile alabama batashoboye kuza ariko nubwo byagenze uko abantu benshi barahabonetse bava hanze kure ya new york nkajyewe nahashyize nubwo nahashyize ku wa gatanu narahabonetse aho byari biryoshye kandi byerekanye ko ukuza kwa k'umukuru w'igihugu bwa muri amerika abarundi benshi bakwitabye kandi ba- babyiyumvamo Yego, Mary.
barishimye baramwumvirije yaratuganiriye kandi bose twavuye ha- twese tunezerewe kuko kuganira kumwe k'umubyeyi aganira n'abana novuga muri make ngira ataza kubibandanya ko byari ibintu binezereye cyane na yasina twane nawe twane haba mu gihugu cya australia ariko muri iki gihe ari mu burundi ndashaka ubwa mbere na mbere Eh, yasina mwebwe amajambo yahavugiwe haba ayashikirijwe na perezida canke abarundi muri icyo kiyago mwayakiriye gute Eh, cyane cyane twayakiriye neza twayakiriye neza cyane kuko yaragerageje kubasigurira ko mu burundi eh, ata bwoko buriho Eh, yabasigurira nk'umubyeyi kuko eh, umubyeyi yambaye umubyeyi kubwira abana amajambo y'ingirakamaro rero twarabikurikiranye n'amajambo y'impanuro n'izindi turatanga ko bakwiye eh, kuzana imitahe yabo mu gihugu cy'uburundi igihugu cy'uburundi cyahindutse twarabikurikiranye ibitari bike Eh, ni vyiza cyane rwose reka rero tugaruke kuri aya majambo eh, twihweze eh, kamu kamwe kamwe katewe reka dutangure ku kamu kuko abarundi baraja mu mahanga nivyo bakiga amashure kaminuza bakaronka amadiploma akomakomeye ugasanga bafite uruhara rukomeye cyane rwose mu bihugu barimwo hanyuma akamu batewe rero nuko nabo nyene abo barundi boshobora gukoresha ubumenyi bakuye muri ivyo bihugu bakaza baraterera mu burundi bakanaterera kandi mu vyerekeye iterambere haba imitahe bashobora gukoresha canke bagenzi babo bafite imitahe bashobora kuja gukoresha mu burundi ako kama mu mushikana marcel habyarimana mwak- mwakakiriye gute twakakiriye neza cyane rwose ubwa mbere na mbere hoho eh, twarashimiye umukuru w'igihugu ingene yatugendeye eh, n'ijambo yadushikirije mu ijambo ry'intangamarara yaratubwiye yuko mu burundi twese turi umuryango umwe ibintu byerekeye byo kuvuga abahutu abatutsi abatwa ibyo onye turi ko turabisezerera naho abantu batari bake babifite mu mitima yabo yagize ati kugira dutere imbere twubake uburundi ni uko twokumva ko turi umuryango umwe yaravuze ati uburundi si ubw'abahutu si ubw'abatutsi si ubw'abatwa mbega hamwe byogenda guteye yewe notanja hehe ibyo rero twabyakira neza cyane rwose hanyuma tukifuza cyane cyane ko abantu benshi batabyifashisha eh, mu byo bariko barakora mu ngene babayeho twarumvise yuko hariho ishyirahamwe eh, ibyo bita ong eh, riheruka kugara imiryango mu burundi ra- ryarateye- ngo ryaratera riromoka Eh, ndabivuga ndabyikura ko sindabizi neza ibintu byu- numvise sindabizi si buhamya mugabo numvise yuko bugaye kubera yuko bababwiye ngo bashyiremo igitigiri kinini cy'abahutu kuruta igitigiri cy'abahutu barimo hanyuma murumva yuko n'ibyaba ari byo bizoba ari bibi hanyuma umukuru w'igihugu ni sebarundi ibiba mu burundi hariho byinshi bishobora kuba atazi hariho abantu bashobora kugira ibintu bakamwononera mu migambi ariko nk'ibyo onye kuko yabivuze ati biteza kuba mu burundi ni uko nyine niko biteza kugenda ntibiteza kubaho kandi duteze kubyakira nk'uko nyine kugira ngo duteze imbere duteze imbere igihugu cyacu iryo jambo rero twararyakiriye neza hanyuma eh, tugasaba a- abamufasha yuko eh, borishigikira kugira ngo eh, twese dukore dukorera ku- dusenyera eh, ku mugozi umwe Ego be- Murakoze.
murakoze eh, Diomede misigaro icyo kibazo eka ko kamo ka- gasaba abarundi kwitandukanya n'amoko barimwo bagashyira imbere umutima wo gukunda igihugu eka bakaba bakitwa abarundi aho kwitwa ubwoko butandukanye mweho mwakakiriye gute koshyirwa mu ngiro gute yego frederic urakoze kuri icyo kibazo nanjye nk'abandi twabyakiriye neza kubera ko urabye kahise k'uburundi aho kandi kononekarira haca kuri ibyo bintu byo kwitwaza amoko ariko ah, nyuma gatoya abarundi bonyine barazi ko ibyo bintu by'amoko ari uguhendana ntabwo nibaza ko ah, ubwoko kanaka umwana wa kanaka yibereye hejuru ah, yo yobuzwi itiro yobo- atosinzira ngo kubera ko uwundi muntu wo mu bwoko bw'ibwo yitwaza ngo araye atari urumva rero hano ari ikibazo abantu bibuka iyo hageze ko "Eh, eh, ubutegetsi buraducitse twebwe ba- aba- abantu nk'aba bat- ba- bat- bariko badufata nabi muribuka turahonye mw'abagabo ariko mu ngiro basanga ari ukubesha n'abantu bakora akazi kamwe k'abantu bishakiye ibyiza mugabo bakoresheje abandi bityo kwa muri ako kazi kamwe rero tu- nka- nkiyo- eh, nk'iyo siguro ntanze yerekana ko abandi bitwaza ibintu by'amoko hari ku nyungu zabo ntabwo hari ku nyungu za bose nicyo gituma umukuru w'igihugu ariko abivuga bisigura byanezereje abantu bose harageze aho turengera ibyo bintu ngo by'amoko Eh, yaranavuze ati twebwe ahubwo n'igihugu cyacu ibyo twacononye kubera kwitwaza ibyo bintu by'amoko harageze aho ko tubabaremera twebwe nyine nta n'uzova hanze uza kuduhenda ngo ariko ngo tuzobanza tukivemwo abantu bita ko bariko barazana amahoro babone kutugarukana nitwe twiyononeye yaranatanze n'akarorero ati wewe niba bakuva umwana avuka waramuvugije mu mutwe umubwira ibitari ushaka abeho barabonye nyir'akajagari byigeze kuba mu burundi aho abantu baje ku bantu bakabica bica abandi ngo ntibari ubwoko bumwe abana bato ibyo bintu biba byavuye hehe nimwe zo wamugani ikirundi bavuga ngo ngo so eh, iyo byamunaniye eh, so akwanga akuraga ibyakunaniye Ego me- nibaza rero tumaze kuvugana n'umukuru w'igihugu atugana benshi turi ko turabona ko ibyo bintu byo kwitwaza amoko atabishobora kudushikana nizere ko irya jambo ryacikiye kandi uzorigendera ko kugira ngo turabe ukuntu uburundi bwacu zanjyane zitanguziza ku moko duhagarara utagisubira Mu- mu kanya ndabasaba muhave mushikiriza nk'ivyiyumviro vy'ukuntu ico kibazo curandanwa n'imizi eh, abategetsi nk'uko mwavyumvise bariko baragerageza kuraba ukuntu bohindura imitima y'abarundi kugira ngo ico kibazo ntikibe ikibazo kizohora ki- kiryanisha abarundi ariko eh, mu nshingantahe ya sine antoine namwe turazi ko naho mutari mutari aho new york eh, mwakurikiranye ijambo cyane cyane ako kamo gasaba abarundi eh, kwitandukanya n'amoko barimo kugira ngo bashyire imbere umutima wo gukunda igihugu ko kamo mwakakiriye gute abarundi bohinduka gute kugira ngo eh, imvugo ibe ingiro murakoze cyane twebwe eh, bwa mbere na mbere twarashimye imvugo yanye mu cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Eh, hanyuma uko eh, abantu bakwiye guhinduka ni uko umwe wese yoza ku kivi atisuze ubwoko avamwo eh, ibintu ibyo ashoboye yaba umuhutu cyangwa umutu cyangwa umutwa bava hasi kimwe twese tugakorera hamwe kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu duhindure n'uburundi bw'ejo Eh, uburundi bw'ejo bavuze "Ah, abana bacu bityo tura- turagara ntibazengukire muri bya bindi by'amoko byago bidusubira inyuma ahubwo bazenguke basanga iterambere twirinze kugira ngo nabo bazokwakira aho dufite uko ni kumbona byoshobora kugenda nuko uwo ari we wese yoza ku kivi tutisuze ubwoko kuko eh, iyo wisunze ari ibintu bibiri bitandukanye iyo wisunze eh, ubwoko ushobora kudatera imbere kuko umuti wawe urabarize nyine inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwe mwese mwarimu yakurikiye nshimiye na bagenzi banjye bamfashije kuyategura yegeranijwe na cyubahiro diodone naho iye mwumva ndi jeffrey mutagoma mukomeze kugira ibihe byiza